ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mbere neza nshuti mwese muteze amatwi muri kumwe na frederic yikije na edi rwema nanjye ndabashuje kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi abanywanyi b'umugambwe senel baramagana ifungwa ry'abayoboke bayo n'isenywa ry'amabiro yabo ingoro z'umugambwe nazo zirenga mirongo itanu ziramaze gusamburwa izindi zirononwa izindi ziraturirwa mbere bamenyesha ko n'ingoro yarayituriwe mu cyumba wa magamba komine ya bihanga mu ntara ya mwaro muri ijoro ryakeye uyu ni terance manirambona avugira ishyaka senel hagati aho ariko muri komisiyo ishinzwe gutegura amatora bavuga ko ababikora babikora kubera ubujiji muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye mbe uwo muntu yoba yarayisambuye hari kamaro yoba yarakuyemwo hari inyungu yoba yarakuyemwo aha niho tuvuga yuko ni ukutamenya uyu nawe ni Pierre Claver Kazihise arongoye umurwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi abategetsi mu gihugu ca Burkina Faso biyamirije igitero cahitanye abantu 37
ibihumbi by'abaturage muri Gine byongeye kwigabiza imihanda y'umurwa mukuru Conakry bisaba ko itegeko nshinga ry'igihugu ritahindurwa
perezida donald trump yahakanye amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri amerika avuga ko yahimirije umutegetsi yajejwe ubutungane muri amerika ngo amukureko icyaha
naho urukiko rw'ikirenga muri israheli rwahamije icyemezo cya guverinoma gitegeka iyirukana mu gihugu cy'umukozi- ry'umukozi mukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu
amakuru tuyatanguriye mu gihugu ca burkina faso aho umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu uyu munsi kuwa kane yavuze ko igihugu kigandaye inyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho bategeye umutego imodoka zikurikirana hafi y'umurima w'inzahabu w'isosiyete yo mu gihugu ca canada bakica abantu mirongo itatu n'indwi abantu bavuga ko ico gitero ico gitero gikomeye gihambaye eh, gihitanye abantu benshi kuva intagondwa za kisilamu zitanguye gukora ibitero muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ico gitero yamara kubera igitigiri kinini c'abantu bakiguyemwo kandi cakozwe kuri sosiyete y'abanyamahanga abantu bibaza ko intagondwa z'abaislamiste arizo zishobora kuba zagikoze ico gitero cakomerekeje kandi abantu mirongo itandatu nk'uko vyatangajwe n'umukoloneli wo mu ntara cabereyemwo umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca burkina faso christophe dabire yanditse ku kibanza twitter gihanahanirwa ko amakuru ahoza imiryango y'abakiguyemwo yongera aratangaza ko igihugu kiri mu kigandaro ibihumbi by'abaturage muri Gine byongeye kwigabiza imihanda y'umurwa mukuru Conakry bisaba ko itegeko nshinga ry'igihugu ritahindurwa kugira ngo Perezida Alpha Conde agume ku butegetsi abigaragambya biyemeje ko babikora mu mahoro dore ko iyabanjirije yaranzwe n'imvururu zaviriyemo impfu z'abasivili cumi na batandatu n'umupolisi umwe abigaragambya barasaba leta ko ifungura zimwe mu mpirimbanyi za demokarasi zifunze kuva iyo myigaragambyo itangijwe iyo myigaragambyo yo kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga ihamagajwe n'ihuriro ya za sendika z'abakozi amashyaka atavuga rumwe na leta n'imiryango itegamiye kuri yo perezida konde avuga ko iyo myigaragambyo igamije guhirika ubutegetsi bwe anashinja abatavuga rumwe nawe kuba ku isonga ry'imvururu zimaze iminsi mu gihugu perezida konde w'imyaka mirongo inani n'umwe yagiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi arashinjwa kwibasira abatavuga rumwe na leta ubwo yahamagariraga abaturage kwitegura akamaramaka n'amatora mu kwezi kwa cyenda hari benshi babifashe nk'aho ateganya guhindura itegeko nshinga kugira ngo azashobore kwiyamamariza manda ya gatatu
muri murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ejo ku munsi wa gatatu yarahakanye ko atahimirije umutegetsi ajejwe ubutungane muri amerika william barr ngo akoreshe ikiganiro cyo kumukurako icaha kijanye n'ibintu yayazi kuri telefone na perezida w'igihugu ca ukraine ikinyamakuru cyo muri amerika the washington post caratangaje amakuru avuga ko trump yabisavye umushirantahe barr yamara barr yarahakanye iyo nkuru igihe perezidanse ya amerika yashiraho turabona urwandiko rw'ivyavugiwe kuri telefone perezida trump ariko arahimiriza perezida w'igihugu ca ukraine volodimir zelenski ngo atohoze ivyaha vyikekwa ko joe biden ariko ariyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku giti c'umugambwe w'abademokrate ubushikiranganji bujejwe ubutungane muri amerika bwarasohoye itangazo rivuga ko ivyavugiwe kuri telefone hagati y'abo bategetsi babiri bidate kubiri n'amategeko bwongera buvuga ko atazindi ngingo zikenewe gufatwa nyamara nk'uko ikinyamakuru the washington post eh, cavyanditse gisuramwo ivyavuzwe na perezida trump hamwe n'abo bari kumwe ngo mu ndwi iheziheze trump yavuze ko yari yipfuje ko bar aha ikiganiro abamenyeshamakuru aho gukoso- gusohora itangazo ryonyene ejo ku munsi wa tatu ku mugoroba trump yaranditse kuri twitter abeshuza iyo nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru the washington post urukiko rw'ikirenga muri israheli rwahamije icyemezo cya guverinoma gitegeka iyirukana mu gihugu ry'umukozi mukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urukiko rwategetse ko umunyamerika omar shakir wayoboraga ibiro bya human rights watch muri israheli na palestine kuba yavuye ku butaka bwa israheli mu minsi- mu minsi itarenze makumyabiri ibi ni nyuma y'uko minisiteri y'umutekano mu gihugu yanze kumwongerera igihe cyo gukorera muri israheli shakir avuga ko israheli yahisemo kumwibasira kubera amakuru yagiye asohora agaragaza ibyaha bikomeye israheli ikora birimo ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu israheli yo ivuga ko shakir ari mu bahamagarira amahanga gufatira ibihano by'ubucuruzi icyo gihugu nubwo ibyo ubwabyo bitari mu gitabo cy'ibyaha cy'amategeko mpanabyaha abahamagara israheli gufatirwa ibihano bashobora gukurikiranwa mu manza mbonezamubano minisitiri ariye deri w'umutekano mu gihugu yashimye icyemezo cy'urukiko avuga ko igihugu cye kitazigera cyemerera umuntu ugambiriye inabi ku gihugu kugikoramo cyangwa kugituramo naho shakiri we yabwiye ijwi rya amerika ko umuryango akorera utazigera wemera ko israheli cyangwa indi guverinoma ku isi babahitiramo aho bakorera cyangwa ibyo bakora yavuze ko iyirukana rye ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifatwa mu bihugu bitandukanye bitagendera ku mategeko bibaye ubwa mbere mu myaka mirongo itatu israheli yirukanye umukozi wa human rights watch ku butaka bwayo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwaves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje aderesi yacu ya email kuri radiyo yacu arobas voa news akadomo com cyangwa se kuri interineti kuri wa eshatu akadomo voa radiyo yacu cyangwa se mukadusanga ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo twitter instagram na youtube amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari urukiko rukuru mu rugereko rwa rusizi kuri uyu wa kane rwasubukuye urubanza rw'abari abayobozi b'impunzi z'abanyekongo mu nkambi ya kiziba mu burengerazuba bw'u rwanda ababuranishwa baregwa ibyaha birimo kwigaragambya bitemewe n'amategeko barahakana ibyaha byose bagasaba kugirwa bere ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa uri i karongi icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye abumvaga urubanza byagaragaraga ko abenshi bari impunzi biganjemo abana hari n'abakurikiranye iburanisha mu miryango n'amadirishya byari bizengurutswe n'abacungagereza bafite imbunda madame clemence mukeshimana wari visi perezida w'inkambi ya kiziba aha kibuye karongi niwe wakomeje kwiregura uyu burana ataha yihariye amasaha menshi y'iburanisha yireguye ku byaha byo gukwiza impuha zigamije kwangisha u rwanda mu bihugu by'amahanga guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ndetse n'icyaha cyo gukora imyigaragambyo itemewe we na bagenzi be bayoboraga impunzi bafatwa nka nyirabayazana w'ibyabaye byose yabwiye urukiko ko we na bagenzi be bareganwa nta bubasha bari bafite bwo kwangisha rubanda ubutegetsi yongeye kuvuga ko ibyaha baregwa ari iby'abanyapolitiki baba bagamije gukuraho leta iriho mu gihe bo nk'impunzi ngo batari muri uwo mugambi ibiganiro yagiranye n'amaradiyo mpuzamahanga bbc y'abongereza n'ijwi ry'amerika y'abanyamerika byakuruye impaka mu rukiko uregwa aravuga ko ubushinjacyaha bubishingiraho bukabimuregesha ku byaha byose nyamara ngo bwagombye gutandukanya ibimenyetso bigize buri cyaha umushinjacyaha arafata ibyo biganiro nk'ibikubiyeho amagambo asebya leta kandi agambiriye guhamagarira imyigaragambyo avuga ko hari n'ubundi butumwa bagiye bohereza hirya no hino ku isi batabaza bagaragaza ko leta y'u rwanda ibamereye nabi avuga ko ku maradiyo mpuzamahanga mukesha imana n'abo bareganwa bumvikanye bavuga ko mu nkambi ya kiziba nta mutekano warimo kandi ko bifuzaga gutuzwa mu gihugu cya gatatu ku mushinjacyaha mu rwanda hari umutekano usesuye kuko abantu bagenda nijoro kandi ntihagire usabwa ibyangombwa uyu wari visi perezida w'inkambi ya kiziba ngo yumvikanye kuri bbc na voa avuga ko mu nkambi hinjijwemo abapolisi n'abasirikare bari bafite n'imodoka zitwara imirambo ku mushinjacyaha akavuga ko ibyo n'ibindi arega mukesha imana byari imuha kuko bitigeze bibaho ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda avuga ko uregwa na bagenzi be bumvishaga impunzi ko ubuzima bubi bari babayemo bwaterwaga na leta y'u rwanda aho ngo bahamagariye bagenzi babo b'impunzi kujya kwigaragambya bavuga ko aho kwicwa n'inzara bakicwa n'isasu yavuze ko impunzi zamanukanye n'iyo nka maze zijya ku biro by'ishami ry'umuryango ry'umuryango w'abibumbye HCR Karongi zifite intwaro gakondo mu cyumba cy'urukiko hahise hazamukira icyarimwe amajwi yo hasi agira ati mm, ariko mana we imana ikubabarire n'imvugo yahise igaragarira umushinjacyaha ko impunzi zitemeranya nawe maze avuga ko byemejwe n'umutangabuhamya ushinja avuga ko yabwiye BBC na VOA ko amazi yarenze inkombe kuko ngo kenshi basabye gukemurirwa ibibazo ababishinzwe bakica amatwi umushinjacyaha avuga ko ibiribwa byari byaragabanutse ku mpunzi zose ku isi bitari umwihariko wa kiziba yavuze ko ibyabaye byose biri ku mutwe w'abari abayobozi b'inkambi bityo ko bagomba kubiryozwa clemence mukeshimana yasabye kuzasuzuma ibyaha burana hakazibandwa ku mwuka wari mu nkambi kuko ngo basabaga guhindurirwa imibereho yemera ko yavuganye na bbc na voa ariko ko ibiganiro byahawe urukiko byateshejwe umwimerere gusa ntiyabashije kugaragariza urukiko ibyaba byarongerewe cyangwa bigakurwa muri ibyo biganiro uregwa yibukije urukiko ko hari uburenganzira bagira nk'impunzi igihe batabayeho neza ibyo ni nko gusaba igihugu cya gatatu gusaba gusubira iwabo cyangwa guhindurirwa imibereho yashimangiye ko gukoresha uburenganzira bemererwa n'amategeko bitagize icyaha abanyamategeko bamwunganira nabo bavuga ko ibiganiro ubushinjacyaha buregesha bitari umwimerere bavuga ko ari ibimenyetso bise mu magambo yabo ubushinjacyaha bwatoraguye ku muyoboro wa youtube buri wese ashobora kubishyiraho ku mpamvu ze basabye ko ubushinjacyaha bwakwandikira amaradiyo buvuga ko yatambukije ibyo biganiro maze bagahabwa umwimerere wabyo mukeshimana yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda atigeze akibazwaho mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yavuze ko ibyo yavuze byose nta gihuha kirimo kuko byari ibintu byariho kuvuga ko amazi yari yarenze inkombe ngo nta bubasha yari afite bwo gusubiza impunzi inyuma kandi zari zafashe umugambi wo gutaha avuga kandi ko yari arwaje umwana bikabije byo kutava aho ari byageze aho bimutera ikiniga araturikarira mu rukiko yavuze ko mu myaka makumyabiri n'ibiri yari amaze mu rwanda bwari ubwa mbere abona abapolisi n'abasirikare bagosa inkambi yabo mu buryo batari bazi nk'abayobozi yavuze ko inzego zagombaga gukemura ibibazo zabikoze nabi aha ngo inzego z'umutekano zahawe amakuru atari yo ko hari insoresore z'impunzi zisaga magana arindwi zageze muri uganda kwifatanya na generali fonse kayumba nyamwasa mu mugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu rwanda avuga ko biri mu byatumye inzego z'umutekano zibarasa ubushinjacyaha bwavuze ko iby'izo nsoresore ari abaregwa babizana mu rukiko abumvaga urubanza ku ruhande rw'impunzi bahise bazamura amarangamutima bagaragaza ko umushinjacyaha yivuguruza maze urukiko rutegeka guhagarika amarangamutima babirengaho bamwe bagasohorwa mu cyumba cy'iburanisha abamwunganira nabo bavuga ko itegeko nshinga rimuha uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo n'ubwo ari impunzi bakibaza ku magambo aregwa ukuntu yaba agize ibyaha basaba ko ubushinjacyaha bwagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko leta yasebejwe koko kubera ibikorwa biregwa impunzi ubushinjacyaha bwibaza igipimo abunganira uregwa bifuza cyagaragaza igisebo leta yahagiriye nabwo buribaza niba hari igisebo kirenze kwita abapolisi bahembwa na leta ko ari abicanyi kandi bica impunzi undi wireguye ni uwitwa abakunzi dusaba imana we n'ubwunganizi bavuga ko ubushinjacyaha umurega bugenekereza bagasaba ko urukiko rwamurenganura ku byaha byose mu bireguye kandi harimo umunyarwanda bwana isa rurangwa araregwa ko yifashishijwe mu gufata amajwi n'amashusho by'impunzi impunzi hagamijwe gukora filimi isebya igihugu uyu wemera ko yafashe video avuga ko yari yahawe akazi na bwana bakunze agamije kubakorera filime no ku buzima bw'ubuhunzi ariko ko nta kindi yari agamije avuga ko atigeze atekereza cyangwa agira umugambi wo gukora ibyaha bamurega kuko ngo ibyo abandi baharanira nk'umunyarwanda we ntacyo yaharaniraga yabwiye urukiko ko yageze mu nkambi ya kiziba mu kwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'umunani mu gihe abandi ngo bigaragambyaga mu kwa kabiri imvano y'uru rubanza n'imyigaragambyo y'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya kiziba mu burengerazuba bw'u rwanda binubiraga ibiribwa bidahagije n'ibindi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani imyigaragambyo yaviriyemo bamwe kwicwa barashwe n'inzego z'umutekano z'u rwanda iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka ehe bagira ubusa ijwi rya amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda
urakoze eric dukubitire mu burundi aho abanywanyi b'umugambwe cnr biyamiriza ifungwa gasakisaki ry'abanywanyi b'uyu mugambwe co kimwe n'iyononwa ry'ingoro z'uyu mugambwe biri mu itangazo uyu mugambwe washize ahabona kuri uno wa kane terence manirambona avugira uh, umugambwe cnl agasaba ko bapfunzwe bazira ivyiyumviro vya politike borekurwa iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika n'abanywanyi baryo mu burundi tubishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu ari mu rwanda desire hatungimana ariko arashikiriza itangazo ry'umugambwe cnl terence manirambona yashikirije abarundi n'amakungu ibihanze uwo mugambwe muri kino gihe nuko hariko haraba amarementanya akomeye akorwa n'umugambwe uri ku butegetsi n'abasomambike bawo afise intumbero yo kuremeka intebe ishushe indongozi z'umugambwe senel ko zifise umugambi wo guhungabanya umutekano ivyo bakabicisha mu kwigana ibimenyetso vy'uwo mugambwe nk'uko uwuvugira bishikiriza imihora yo gutumatumanako amakuru mu buhinga ngurukanabumenyi y'ibinyoma yitwa youtube na twitter yiyitirira izina ry'umukuru w'umugambwe n'ibimenyetso vy'umugambwe bitangaza amakuru aturira mu ntumbero yo kuyobya intumbero izwi y'umugambwe muyo tumaze kumenya ni nk'umuhora witwa seneri nyankamugayo be n'imihora ya twitter n'iyindi bita facebook muri rusange duce dufata kano karyo ko kumenyesha icese ko imbuga ngurukanabumenyi umugambwe cnl ukoresha gushika ubu ari youtube congres national pour la liberté na twitter cnl burundi uwo mugambwe urongowe n'umushingamateka agatongwasa asanzwe ari n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bumenyesha muri iryo tangazo ko abanywanyi bawo bafatwa agasakisaki terence manirambona anavuga ibiharuro vy'abafatwa muri ino misi n'intara baturukamwo umugambwe cnl n'abanywanyi bawo barakorerwa ubwoko bwose bw'ihohoterwa amaremena yateye isoni iterabwoba gukubagurwa ku mubiri no mu majambo gufatwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko muri make ni nk'uruhigi ruriko rukorerwa abanywanyi umugambwe cnl urakurikirana n'umubabaro mwinshi ibikorwa by'amarementanya yo ku rwego rwo hejuru byibonekeza mu mihingo imwe y'igihugu aho itotezwa ryerekeje ku ndongozi no ku banywanyi b'umugambwe rigeze ku rugero rudasanzwe ubu rero twotanga inkinamico yo kugerageza kwica urongoye zone ya muyira komine kanyosha intara ya bujumbura byatumye hafatwa hongera hafungwa ati amategeko akurikijwe abantu barenga mirongo ibiri b'abanywanyi b'umugambwe sene umugambwe sene uribaza ingene abantu barenga mirongo ibiri bo ku mitumba itandukanye boje inama yo kwica umuntu mu gihugu cyose umugambwe cnl uharura abanywanyi barenga amajana abiri bafungiwe ibya nino mu gihugu bakaba batanaburanishwa kubera imvo za politiki intara zibabaye gusumba izindi ni bujumbura hafunzwe abarenga ijana intara ya ngozi kirundo gitega karusi rumonge kayanza cibitoke muyinga reka tubitagarukiza ngaho ibikorwa vyo kutihanganiranira bibandanya mu gihe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aremesha buri kwezi inama y'abanyamigambwe iyo nama ni yo kugarukana icuka ciza mu gihugu mu ntumbero yo kwitegurira amatora atekanye y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibiri kure nk'ukwezi bishyikirizwa na terence manirambona avuga ko n'ubu ingoro z'umugambwe seneri ziguma zisambugwa ingoro z'umugambwe nazo zirenga mirongo itanu ziramaze gusamburwa izindi zirononwa izindi ziraturirwa mbere nibamenyesha ko rero n'ingoro yarayituriwe ku mutumba wa magamba komine nyabihanga mu ntara ya mwaro muri ijoro rya keke mu ntara ya bujumbura inzu y'urongoye umugambwe seneri muri komine nyabiraba yarasambuwe mu ijoro ry'uwa mirongo ibiri na rimwe gitugutu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umugambwe seneri urabona ko ukutisunga amategeko ku bategetsi bo mu ntwaro ku bijyanye no gushinga ingoro z'umugambwe be no kubahiriza uburenganzira bwo gukora amanama byigaragaza cyane no mu guseni uriyamiriza abatumva kamo gategwa n'abategetsi batandukanye ku banyamigambwe barabanabyiza mu kiganiro ku bamenyeshamakuru cyo kwirimbura aho ibikorwa byo gutegura amatora bigeze petero karaveri kazihise arongoye umugujije w'amatora ku rwego rw'igihugu agasaba indongozi zitandukanye kwamiza ko bahanura muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye mbega uwo muntu yoba yarayisambuye hari kamaro yoba yakuyemwo hari inyungu yoba yarakuyemwo aha niho tuvuga yuko ni ukutamenya ni ukutamenya kuko umuntu yomenya yuko atakamaro karimwo akamenya yuko ahubwo yifashe nk'igikoko kandi yari umuntu twibaza yuko atangorane abantu boca bigenza neza kira noneho twamaze kuvuga yuko amashyirahamwe n'amashengero yemeye kuzodufata mu mugongo kugira abandanye izo nyigisho twibaza yuko inyigisho nico kintu kiri imbere kandi si uko umuntu yigishije kumbure habe babiri canke batatu batavyumvise umuntu agacata ati vyanse oya ahubwo aca abandanya acabona yuko agifise n'abandi batarashika ku rugero agomba kubashikanako mu nyifato no mu vyiyumviro umugambwe senere mu itangazo washize ahabona kuri uno wa kane ugasaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hafi ibibera mu gihugu muri kino kiringo igihugu kigana mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
arakoze desire hatungimana ni inkuru y'abanywanyi b'ijwi ry'amerika yatugezagaho perezida paul kagame w'u rwanda kuri uyu wa kane yagiranye inama n'abaganga baturutse mu gihugu hose ikibazo cy'umubare w'abaganga b'inzobere udahagije kiri mu byibanzweho muri iyo nama yabereye mu muhezo ni inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika sumta kaboyi uri i kigali mu rwanda abaganga bo mu bitaro bya leta n'abo mu byigenga bahuye na perezida wa repubulika ngo baganire ku bibazo biri mu rwego rw'abakora mu buzima mu rwanda mbere y'uko umukuru w'igihugu yinjira mu nama abaganga ubwabo babanje kuganira ku bibazo bibugarije dr byiringiro jean claude uhagarariye ishuri ryigisha abazavamo abaganga yavuze ko ubu muri aya mashuri bugarijwe n'ikibazo cyo kubura abarimu bahagije ndetse no kutabona imfashanyigisho twagiye tugira ikibazo cy'uko dufite umubare munini w'abanyeshuri biga cyane cyane mu mwuga w'ubuvuzi kandi abarimu bo ari bakeya ikindi kibazo cy'ingorabahizi twagiye duhura nacyo ni ikibazo cya laboratwari twigishirizamo ibyo bita mu ndimi z'amahanga fundamental medical science izo laboratwari ziracyari nke ndetse kandi hari na laboratwari twagombye kuba dufite zigishirizwamo clinical skills mbere y'uko abaganga bajya kwigira kuvura ku bantu duhura kandi n'ikibazo cy'ingorabahizi kwigisha abaganga akenshi bisaba y'uko baniga bigira kuri cadavers imirambo twagiye dutera intambwe kugira ngo bitatu kigereho ariko haracyari inzira ndende kuko inzego zose bireba cyane cyane inzego zitanga uruhushya rwo gukorera kwigishiriza ku mirambo ntizirabisobanukirwa neza cyane ikibazo cy'impuguke zidahagije muri uru rwego kiri mu byaganiriweho muri iyi nama ingero zatanzwe ni uko kugeza ubu mu rwanda hari abaganga batandatu gusa babasha kubaga mu bwonko mu banyarwanda basaga miliyoni cumi n'ebyiri kirari karekezi ni umwe mu baganga bake bavura izo ndwara yemeza ko bikigoranye no kubona ibikoresho bihagije naje kubona amahirwe yo kujya gukora fellowship cyangwa subspeciality muri leta zunze ubumwe za amerika na canada aho nize kubaga by'umwihariko ibibyimba by'ubwonko nahise ngaruka mu rwanda nkimara kurangiza ubu nk'uko nabivuze nkaba nkorera ibitaro bya gisirikare by'u rwanda kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka kugeza ubu ngubu turi abaganga batandatu kuri miliyoni cumi n'ebyiri babaga ubwonko kuva natangira mu gihe cy'amezi icumi maze kubona abarwayi barenga ibihumbi bibiri nkaba maze kubaga abarwayi bageze kuri mirongo inani hari ibyo mbasha gukora ariko hari na sikilizi nazanye ntarabasha gushyira mu bikorwa kubera ko wenda ubwo bushobozi butari bwashyirwa mu bitaro kugira ngo mbashe kubikora usibye iki kibazo cy'umubare muke w'abaganga b'inzobere uyu mwuga unavugwamo ikindi kibazo cy'ubumenyi budahagije cyane cyane kubiga mu bihugu bituranye n'u rwanda ni kenshi abaganga bize hanze bakomeje kwinubira ibizamini bahabwa mbere yo gutangira umwuga bageze mu rwanda ndetse byongeye no kuvugirwa muri iyi nama yo kuri uyu wa kane tukaba dukora ibizamini mu buryo buri teorike bakatubaza bimwe na bimwe mu ndimi zimwe bamwe batumva mu cyongereza kandi bamwe baba barize muri sisiteme francophone ikindi bakatubaza ibibazo biri teorike kandi ugasanga muri iyo myaka yose njye namaze imyaka itatu hari abamaze imyaka itanu imyaka itandatu bakora ibyo bizamini tukaba twasaba ko bajya baza kutubariza umurwayi bakareba uburyo tuvura uburyo tuvura bakatuvaluwa imbere y'umurwayi mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo sena y'u rwanda yakiraga abahagarariye urugaga rw'abaganga mu rwanda bagarutse kuri iki kibazo cy'abiga ubuganga mu bihugu bituranye n'u rwanda umuyobozi w'urugaga rw'imirimo ishamikiye ku buvuzi jean batiste ndahiriwe yavuze ko umubare munini w'abavuga ko bize ibijyanye n'ubuvuzi by'umwihariko hanze y'u rwanda iyo bahawe ibizamini batsindwa uyu muyobozi yakomeje avuga ko hari abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bakiga gusa mu masaha ya nimugoroba ndetse no ku minsi y'ikiruhuko avuga ko nta hantu byabaye ku isi yose ko umuntu yakwiga amasaha make gutyo akazasohoka yitwa umuganga ikindi gikomereye uru rwego nk'uko byasobanuwe na bwana jean batiste ndahiriwe ubwo yari muri sena y'u rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka ni uko harimo bamwe mu bakora ubuganga kandi barize andi mashami nko kubaka ububaji ubukanishi n'ibindi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta sentare mpuzamakungu mpanabyaha yaciriye bosco ntaganda umunyororo gupfungwa imyaka mirongo itatu yari yagirijwe ibyaha cumi n'umunani birimwo guhohotera ikiremwamuntu no gufata abagore ku nguvu ibyaha byakozwe hagati yo mu bihumbi bibiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na gatatu venuste nshimirimana umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ku mugabane w'uburaya niwe yakurikiranye urwo rubanza
mu cyumba cyakira baje kureba uko imanza zicibwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwirahiye mu buhorandi hari huzuyemo abanyeshuri abanyamakuru abaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu bari bakereye kuza kumva uko urukiko rukatira bosco ntaganda umuntu wa mbere rwahamije icyaha cyo gufata abagore ku ngufu bosco ntaganda yateze amatwi atuje isomwa ry'urubanza rwe igihe umucamanza yamusomeraga urutonde rw'ibyaha byakozwe n'ingabo yari ayoboye cyangwa se ibyo yikoreye ku giti cye mu mwaka wa bibiri na kabiri abantu bagera kuri magana umunani baguye mu bitero yari ayoboye byagabwe ku mujyi wa mungwaru mu kwezi kwa karindwi abacamanza batatu b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwamuhamije ibyaha cumi n'umunani byibasira inyoko muntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri uwo mujyi wa mungwaru ukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ibyo byaha bikaba byarakozwe hagati y'imyaka ya bibiri na kabiri bibiri na bibiri na gatatu icyo gihe kandi umucamanza furemuri yari yemeje ko ntaganda yari umwe mu bayobozi bakuru w'umutwe wa fprc wayoborwaga na toma rubanga umuntu wa mbere wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha agakatirwa igifungo cy'imyaka cumi n'ine umucamanza mukuru robert furemuri yamugejejeho igihano cye muri aya magambo ati ku cyaha cyo gufata abasivile ku ngufu nk'icyaha kibasira inyoko muntu n'icyaha cyo mu ntambara imyaka makumyabiri n'umunani ku cyaha cyo kwica no gushaka kwica imyaka mirongo itatu ku cyaha cyo gutoteza nk'icyaha kibasira inyoko muntu imyaka mirongo itatu umucamanza robert fremure yakomeje agira ati Mr. Taganda, in the particular circumstances of this case, as a result of the highest individual sentence, bwana ntaganda kubera ko uru rubanza rufite umwihariko bitewe n'igihano kiremereye wahawe kandi dufite imyaka tudashobora kurenza kubera ko ibyaha byose byibumbiye muri kimwe ntabwo abacamanza bongera gusabwa kwemeza igihano kubera ibyaha byose byaguhamye ukatiwe imyaka mirongo itatu y'igifungo ku bari baje kumva isomo ry'urubanza cyane cyane abahagarariye imiryango y'ababuze ababo cyangwa se abatewe ubumuga kubera bosco ntaganda biruhukije akatiwe gufungwa igihe kirekire kiruta ibindi byose uru rukiko rwatanze igisigaye ni ikibazo cy'impozamarira urukiko ruzaha abarokotse benshi muri bo bakaba baraje gutanga ubuhamya kandi byarashobokaga ko byabaviramo ingaruka mbi nibutse ko bosco ntaganda yarwanye mu ngabo za apr z'ishyaka fpr riri ku butegetsi mu rwanda nyuma yaje kujya kurwana muri kongo ndetse aza no gushyirwa mu ngabo z'icyo gihugu muri bibiri na cumi na kabiri yifatanije n'abashinze umutwe wa m23 waje gufata umujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo maze abantu bagera ku bihumbi magana umunani bagahunga muri bibiri na cumi na gatatu nibwo yitanze kuri ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kigali mu rwanda maze ashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres
mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko mbere y'uko dutandukanaho tubibutse ko urukiko rw'ikirenga muri israheli rwahamije icyemezo cya guverinoma gitegeka iyirukana mu gihugu ry'umukozi mukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch umushikiranje wa mbere w'igihugu cya burkina faso uyu munsi ku wa kane yavuze ko igihugu kigandaye inyuma y'aho abantu bitwaje ibigwanisho bategeye umutego imodoka zikurikirana hafi y'umurima w'inzahabu isosiyete yo mu gihugu cya canada bakica abantu mirongo itatu n'indwi ibihumbi by'abaturage muri gine byongeye kwigabiza imihanda y'umurwa mukuru konakiri bisaba ko itegeko nshinga ry'igihugu ritahindurwa kugira ngo perezida alpha konde agume ku butegetsi perezida wa leta z'ubumwe z'amerika donald trump ejo ku munsi wa gatatu yarahakanye ko atahimirije umutegetsi ajejwe ubutungane muri amerika william barr ngo akoreshe ikiganiro cyo kumukura ku icaha kijanye n'ibintu yayaze kuri telefone na perezida w'igihugu ca ukraine ikinyamakuru co muri amerika the washington post caratangaje amakuru avuga ko trump yabisavye umushirantahe barr nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri peter hanley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma rimasi karara wegeranyije aya makuru etienne karekezi niwe wari uyihagarariye kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema na frederic nkundikije nanjye ndabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese